iyi mwumva ni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zine z'uku kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc muri kumwe na bigira bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya waca ikiganiro mukunda mutegurirwa n'ijwi rya amerika ikiganiro murisanga kuri uyu munsi rero twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu turavuga ku iterambere hamwe n'amagara y'abakenyezi iterambere ku mibereho n'amagara k'umuntu wese risaba kurinduka rimwe na rimwe guca kubiri n'imwe mu mico hamwe n'inyifato zitakijyanye n'igihe cyane cyane imico yerekeye abakenyezi abakenyezi n'abigeme bafise umubiri ubasaba kugira akigoro kadasanzwe hamwe n'umwanya kuruta abandi kugira amagara yabo arushirize kurushiriza amera neza raporo yasohowe na banki nkuru y'isi yose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu urangiye ku bijyanye n'iterambere ivuga ko iyo amagara y'umukenyezi ifashe neza uruhara rw'umukenyezi ari intangere ku iterambere kandi ni nabo mwimbu uturuka ko kandi nibo bagize igice kinini cy'abakenyezi iyo raporo ivuga kandi ko iyo amagara y'umukenyezi ifashe neza nk'uko duheje kubivuga bituma n'iterambere mu ngo mu kibano hamwe no mu gihugu rikurikira ku bw'ibyo rero amashyirahamwe na cyane cyane ayakora urudandazwa akaba yifuza gutera imbere ahamagarirwa kurondera ibidandazwa bitumbereye ku bakenyezi na cyane cyane bijyanye n'iterambere ry'amagara yabo kuri iki kibazo ishyirahamwe kasha rikorera mu gihugu cy'u rwanda ryarabibonye ribifata nka nkama kasha ni ishyirahamwe rikora urudandazwa rw'ibikoresho byankenerwa ku bakenyezi hamwe n'abigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose na cyane cyane byerekeye isuku mu bihimba by'irondoka imwe mu ntumbero kasha yihaye akaba ari ugufasha abakenyezi n'abigeme kugira bagire ubuzima bwiza hamwe n'imibereho myiza mu kiganiro rero muri isanga nk'uko mubimenyereye buri munsi kibanda ku bihugu by'u rwanda hamwe n'uburundi kuri uyu munsi rero twatumiye madame uwase francine akora mu ishyirahamwe kasha nk'uko twabivuze rikorera mu gihugu cy'u rwanda uwase francine turi kumwe kuri telefone francine mwiriwe
Ngiriwe neza Loizi.
Ego, turabashimiye kubona mwagize akigoro mukitaba ikiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kwa mwadutumiye.
Ego, reka tudatevye tubabaze ishyirahamwe kasha murisobanurira abatwumviriza iryatanguye ryari rifise intumbero intumbero intumbero ki?
Murakoze cyane kasha yatangiye umwaka ushize kwa munani. intumbero nyamukuru yari ifite ni iyo kugezaho abagore cyangwa abakobwa muri rusange ibikoresho rimwe na rimwe bagira isoni cyangwa bakumva batabohokewe kujya kubisaba aho bicuruzwa tuvuge wenda mu mafarumasi cyangwa mu mabutike nk'uko bimenyerewe muri afurika cyangwa no mu masuperimarishe rero niho igitekerezo cyaturutse turavuga ati ni gute noneho twakoresha ikoranabuhanga ariko tukanasigasira umuco w'abanyafurika cyangwa abanyarwanda by'umwihariko kuvuga ngo tugume tugire ibanga ku bikoresho rimwe na rimwe bikoreshwa mu myanya y'ibanga
ego mwa ni iki cyatumye cyane cyane mwiyumvira gukora icyo gikorwa hari icyo mwabonye gihaze
icyo gikorwa akenshi aho igitekerezo cyaturutse ni nyuma yo kubona ko hari umuco wo kuvuga ati wo kuba reserve niko nabivuga mu gifaransa kuvuga ngo ibambone njya gusaba agakingirizo aha n'aha ntibambone njya gusaba ikinini cyo kuboneza urubyaro cyangwa icyo kudasama cyangwa ntibambone njye gusaba isabune yo koga mu myanya y'ibanga kubera ko ntashaka ko wenda umusozi wose ubimenya cyangwa bakagenda babivuga hirya no hino rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko ubuzima bw'abo bakobwa cyangwa bw'uwo muntu wagize izo soni abushyira mu bibazo rimwe na rimwe agatwara inda y'indaro kubera ko atabuze agakingirizo cyangwa atari uko ayobora aho bagacuruza ahubwo ari uko yagize isoni zo kujya kugasaba turavuga ati ni gute twakiza rero abantu kandi niba ari purayivesi cyangwa iryo banga bakeneye naryo turibahaye
ego tubumvirije muboneka nk'uko ari ugufasha ariko harimo n'urudandazwa urwo rudandazwa rwanyu mubona rutera imbere
kasha mu by'ukuri icyo tudutanga turacuruza yego ariko urebye icyo dukora cyane ntabwo tugamije inyungu kuko urumva niba tugurisha ku giciro kimwe n'icyo muri butike cyangwa n'icy'ahandi hose mu gihugu aho wabona ibi bikoresho twe tukarenzaho agashya ko kubikuzanira aho uri kandi nta mafaranga tugusabye kubikuzanira icyo tuba tugambiriye cyane ni ugukiza ubuzima bwawe cyangwa kugufasha kugira ngo udahura n'ibibazo mu gihe kiri imbere ariko ntabwo twaguha ibikoresho by'ubuntu kuko tuba dushaka ko uno munsi yego ubigure kugira ngo n'ejo nubishaka uzabikenere rero ayo mafaranga tuba uba wishyuye yo kubigura ni nk'uko wajya kubigura n'ubundi muri butike twebwe ifasha icyo bidufasha ni uko natwe dukomeza tugakora bizinesi ejo wakenera ibikoresho ukaba wabibona
ego mugitangura mwavuze yuko mwatanguye mu mwaka urangiye mubona bimeze gute mubona hari icyo mwashyitse ko cyangwa hari icyo muri ko murafasha abantu ku ruhara rugaragara
uruhare rurahari kubera ko abantu barabikunze ari benshi wenda mbaye nk'urugero ubu ngubu dufite abantu barenga igihumbi bamaze kutugurira bakavuga ati nkeneye iki n'iki mukinzanire ahangaha kuko mu ubu ngubu turi gukorera mu mujyi wa kigali gusa tubaze wenda dushyize mu mibare abantu bageze kuri ku mbuga zacu bashobora gusangaho ibikoresho wenda ari kuri kode kuri telefone ari no kuri site webu tumaze kugira ibihumbi mirongo itandatu na bine bamaze kuyikoresha mu gihe kitageze no ku mwaka umwe murumva ko ari serivisi iri kugenda ikura kandi abantu benshi bishimiye kuko urebye bayikoresha umunsi ku wundi rero tuba twizeye ko umunsi ku wundi tubona bari buyikenere kandi bari buyikoreshe none mu majambo make nk'uwifuza kugura mukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi buteye imbere abakiriya bababona gute basaba icyo bakeneye gute mukibashyikiriza gute uwo basigurira neza
iyo ushaka igikoresho muri kasha ugenda kuri interinete niba ufite interinete ugenda kuri wa eshatu akadomo kasha akadomo rwa ukaba wasaba ibyo ukeneye tukakubaza igihe aho ubishaka ko tubikuzanira n'igihe ushaka ko tuzabikuzaniraho iyo nta interineti ufite kuko turabizi igihugu kiri gutera imbere interineti iri kugezwa mu ntara zose ariko siko abantu bose baba bayifite niyo mpamvu twashyizeho na kode ya telefone ushobora gukanda akanyenyeri icyenda rimwe rimwe urwego ugakurikiza amabwiriza ugasanga ugasaba ibyo ushaka ukatubwira aho ushaka ko tubikugerezaho n'amasaha ubishakira ubundi icyo gihe wabisabiye tukabikuzaniraho
no nk'umukenyezi ari mu cyaro hagati mu gihugu hagati mu mushikanira yo gute bitwara igihe kingana gute
biterwa n'igihe abishakiye kuko umukiriya hari igihe atubwira ati wenda ngewe birihutirwa kano kanya mpuye n'ikibazo bibaye ngombwa ko nkenera agakingirizo mu isaha imwe ubwo urumva natwe turakora aho bwakabaga kugira ngo uwo muntu adahura n'ibibazo kuko yabuze agakingirizo kandi aba yatwizeye icyo ni icyizere gikomeye rero natwe dukora ibishoboka kugira ngo muri icyo gihe tubimugezeho umukiriya tumuhereza isaha imwe minimumu igihe gito dushobora kuguhereza n'itayime bitabujije ko hari igihe ubisaba aba ari hafi cyangwa kuhagera bitari butugore no mu minota mirongo itatu cyangwa na cumi n'itanu tukaba twamugeraho ariko ndibaza nk'umuntu ari kure gato yanyu murashobora no guca murenza ko n'igiciro mugurisha kubera muba mwafashe urugendo runini
oya ntago ntago turenzaho igiciro kuko dufata ko abakiriya bose aba ari bamwe kandi iyo iyo izo ngaruka z'ubuzima zigiye kuzaho ntabwo zivuga ngo hari kure cyangwa uri hafi niyo mpamvu natwe tubafata kimwe kugeza ubu ngubu umuntu wese apfa kuba ari muri kigali atari mu ntara kuko ubu ngubu dukorera muri kigali gusa ko aribwo tugitangira tubikuzanira icyo gihe nyine wabisabiye nta mafaranga tuguca yo kubikugezaho
ego muvuze yuko mukorera i kigali n'iyihe ntumbero mufise kumbure muri kazoza kugira mushobore gukwiza urudandazo rwanyu mu gihugu cyose cy'u rwanda ndetse mujya bukeneye imbibe mujye no mu burundi cyangwa mu bihugu duhanye imbibe
icyo ni ikibazo cyiza abantu benshi baduhamagaraga ku murongo wacu utishyurwa bakiha icyenda rimwe rimwe rimwe rimwe bakatubwira ati ko ngenda ndi i nyanza undi ati musanze muzatugeraho ryari urumva ntabwo twatangira tugatangira mu gihugu cyose ariko muri uyu mwaka kuko twamaze kubona ko ni serivisi nziza ni serivisi nziza abanyagihugu bakeneye niyo mpamvu dufite gahunda ko uyu mwaka mo hagati tuzatangira kureba uburyo twajya mu ntara ziri hafi kugira ngo turebe ko nabo bagira bagira akisesi kuri iyi serivisi
yego ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha akaryo abanywanyi batwumviriza kugira bashobore kubaza ibibazo umutumire bivanye n'icyo tuba turi ko turaganira ko turamaze kuronka umutumire wa mbere twituye ko alice mwiriwe alice mwiriwe ego muratubabarira alice ntidushoboye kumuronka twari ko turavugana na madame uwase francine akorera mu ishyirahamwe kasha rikora urudandazwa rw'ibikoresho abakenyezi bakenera mu buzima bwabo bwa minsi yose cyane cyane ibikoresho byo bakoresha mu mabanga yabo mpuzabitsina francine ni iki uwo mugambi mwawukuye hehe byabajemo cyangwa hari ahandi mwabonye uwo mugambi ukoreshwa
murakoze icyo ni ikibazo cyiza cyane abantu benshi batubaza twe hari serivisi hari itangwa mu bindi bihugu wenda akaba ari agashya mutuzaniye ariko icyo nababwira ni uko iyi serivisi ni ubwa mbere ije mu rwanda yewe no ku isi nzima kuko nta handi bacuruza ibi bikoresho kuri interineti cyangwa bakagira iyo esesi kode cyangwa shoti kode kuri telefone aho ushobora kugira akisesi kuri ibi bicuruzwa ni serivisi itari nshyashya gusa mu rwanda ahubwo ni ahantu hose bishatse kuvuga ngo iramutse igiye n'ahandi hose bishoboka ko yakora yaba ari serivisi nziza kandi yafasha abaturage b'aho hantu none ko dusanzwe tuzi ko mu bihugu byacu haba mu rwanda cyangwa mu burundi abafise serivisi za interineti atari ikirenga ntimubona yuko muri ko mworohereza kumbure abafise uburyo n'abafise serivisi za interineti gusa
murakoze cyane niyo mpamvu nk'uko nabivuze mbere icyo twagitekerejeho cyane mu ikubitiro turavuga ati ni gute twajyava abantu yego turi bizinesi ikoresha ikoranabuhanga ariko hari n'abantu bataba bafite interineti niyo mpamvu dufite kode ushobora gukoresha kuri telefone yawe upfa kuba ufite telefone cyangwa uzi mugenzi wawe uyifite wenda yagutiza aho wakanda akanyenyeri icyenda rimwe rimwe urwego ni serivisi y'ubuntu nta mafaranga igusaba ugera kuri iyo kode akanyenyeri icyenda rimwe rimwe urwego ubundi ukaba wagura ibyo bikoresho kandi bikakugezwaho ku buntu urumva icyo ukora ni ukwishyura ibyo waguze gusa ikindi ni uko wenda icyo nakongera ni uko ushobora no kuduhamagara ku murongo wacu w'ubuntu utishyurwa icyenda rimwe rimwe rimwe ngo ni rimwe eshatu ukavuga ati wenda njye nta telefone mfite hafi aha ngaha cyangwa nta na telefone ngira ese nshaka kugura wenda agakingirizo twe turabigukorera mu ikoranabuhanga ryacu tukakubaza aho uri tugahita tukakuzanira utarinze wenda ujya no kodarenga kuri telefone cyangwa kuri interineti yego ikiganiro ni muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro kihariwe abakenyezi kuri uyu munsi wa gatanu tumutumire ni uwase francine ah, akorera mu ishyirahamwe rikora urudandazwa bw'ibikoresho bya nkenerwa ishyirahamwe kasha ibikoresho bya nkenerwa ku bakenyezi n'abigeme mu buzima bwabo na cyane cyane ibyerekeye isuku mu bihimba vy'irondoka nk'uko twabibabwiye kuva kare ikiganiro kiraha akaryo n'abanywanyi gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro turafise pascal kuri telefone pascal mwiriwe
mwiriwe neza pascal muherereye he mwifuza gushikiriza iki
ndebere bujumbura mu burundi nagomba kubaza umutumirwa ibyo utwo ibyo bintu badan- badandaza bijyanye no- no gukora isuku mu myanya y'ibanga ku bakenyezi ni ibyo bikorera cyangwa nabo barabirangura cyangwa nimba ari byo bikorera bafite garanti ku buryo n'ibyateza nk'ingorane ku muntu yabikoresheje barafite asiranse yo kumuriha cyangwa barafite ukuntu abitwari baza barashingwa amabanza ku buryo batezwa kuriha ibyo bokonona mu gihe boshora boshyira ku isoko ibintu bishobora gutera ah, kuzana ingaruka mbi mu magara y'abantu maze iminsi mbona kuri whatsapp akavideo kerekana amasukingo bashobora kuba bakora bagashyiramo ibindi bintu biba biri nefasi arasanze bo bo babisuzuma gute bafite abaraborante bageze guca basuzuma ko ibyo bashyira ku isoko by'ukuri bikwiza amategeko ibibazo byanjye byarahise ego eh, francine mwamwumvise pascal afise ibibazo bikomeye cyane tubasabe mu mwishure
Eh, urakoze cyane pascal Eh, wenda mpereye ku kibazo cya mbere kitubaza niba tubikora cyangwa eh, tu- tu- tubigura so twebwe kasha ntabwo dukora ibikoresho bikoreshwa n'abadamu turabigura ariko uburyo bwo kubigura ntabwo tugenda mu isoko ngo tubigure tugu- tu- dukorana n'ababikora donc n'inganda zibikora zikaduhe- zikaduhereza ku byo zakoze ubwo icya mbere tubanza kureba ubwo aba ari ibikoresho byemewe ku isoko mu gihugu mo imbere ndetse no hanze kuko na mbere y'uko tubigurisha wenda abazi amategeko y'u rwanda ni uko hari ikigo gishinzwe eh, kureba i- ubuziranenge bw'ibikoresho rero natwe dufata ibikoresho bifite ubuziranenge cyangwa bifite certificat yerekana ko byujuje ubuziranenge byemewe gucuruza- gucuruzwa ku isoko Eh, ikindi eh, ikindi nakubwira ni uko uramutse ugize ikibazo cy'icyo ki- gicuruzwa runaka wako- wakoresheje eh, nibaza ko bitabasha kuba kuko buri munsi tureba kondisiyo y'ibicuruzwa byacu kuko akenshi biba ari ibintu bijyanye n'ubuzima dufite uburyo tubibikamo bijyanye bi- bi- bijya- biteye imbere ku buryo wenda tubwe niba ari ikinini kitabasha kwangirika cyangwa ari isabune y'imyanya y'ibanga ita- itakwangirika donc ni ukuvuga ko tubibika neza kugira ngo bidahura n'ikibazo ariko unaramutse unabaye uhuye n'ikibazo wahamagara umurongo wacu w'abakiriya aho utishyurwa ukatubwira ati wenda nahuye n'ikibazo kubera igikoresho runaka natwe tukaba twabaza eh, uruganda tubikuraho Eh, ikindi cya kabiri ni uko wenda kugira ngo abantu babe bafite asiyo hasi nuko dukorana na minisante minisiteri y'ubuzima aho kugira ngo mbere y'uko dushyira igicuruzwa icyo ari cyo cyose ku mirongo yacu cyangwa kuri platform zacu yaba ari kuri internet ndetse no kuri iyo kode yo kuri telefone ushobora kubibonaho turabanza tukabaganiriza bati iki ngiki nicyo dushaka kuzana turibaza ko abanyarwanda bagikeneye eh, cyujuje ubuziranenge aha niho tubikura nabo bagakora isha- i- i- bagakora ubushakashatsi babona ko ariko ko ngombwa ko bigomba ku- gucuruzwa muri ubwo buryo bakaduhereza uruhushya rwo kubikora natwe eh, tukabikora urumva ko dukorana hafi na na leta Eh, iki kibazo cya kabiri eh, ndibaza nicyo maze gusubiza gi- kibaza ngo ngo ese em, eh, bikurikije na- n'amavidewo ujya ubona y'abantu bahuye n'ibibazo wenda muri produit bongere n'ibintu runaka nicyo navugaga ko eh, ibyo ducuruza byose tubikura ku ruganda ubwo ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo twafungura ngo twongeremo ibi ingredient zindi zitakagombye kuba zirimo donc twohereza garanti ijana ku ijana
ego murakoze turafise uwundi munywanyi kuri telefone stanislas mwiriwe stanislas mwiriwe Alo. mwiriwe mwiriwe ego muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
duhagaze i kigali mu rwanda ego mu karere ka rurindo mu murenge wa burega mu- ubwo ngubwo ikibazo nagira ngo mbabaze e, mubaze umutumire
Eh, ndagira ngo manze mushimire none i- icyo nagira ngo mwibarize nk'umuntu abikeneye ibyo bicuruzwa byabo babimugezaho ku itike yabo cyangwa umuntu yakwishakira itike
Mhm.
Eh, nicyo nagira ngo mubaze
nicyo kugira gusa ngo bikunde kugira ngo babigeze mu ntara umuntu yaba akoreramo runaka
ego ndibaza yuko francine yakumvise francine umwishyure
murakoze urakoze cyane urakoze cyane nawe ku kibazo cyiza tubajije Eh, ni nk'uko nabivuze kare ubu ngubu dukorera i kigali ariko ntabwo twirengagiza ko no mu bice bimwe by'intara z'u rwanda ndetse no hanze y'u rwanda eh, mu- mu- muri east africa ndetse n'ahandi bakeneye izi serivisi niyo mpamvu muri gahunda zacu duteganya kwagura imbago kugira ngo tuhagere ubwo rero uramutse ukeneye ibyo bi- ibikoresho uri mu ntara kandi wenda aho ngaho uri utabibona icyo ukora wenda wa- wabigura haba hari umuntu uri i kigali afite gahunda yo kuza mu ntara akazabikuzanira kuko ubu ngubu tudafite eh, izo serivisi zo kubigeza mu ntara ariko turabizeza ko mu minsi iri imbere eh, no mu ntara izi serivisi zizabageraho
murakoze murakoze
ego ego francine ndababaze akabazo ugereranije n'abandi basanzwe badandaza ibyo bidandazwa mu mabutike atandukanye ku mbure ngaho mu mujyi wa kigali ubona yuko hari akarusho mu barushije
Em, akarusho karahari ndetse kanini ni- ntabwo nakita akarusho nakita umumaro eh, kuko icyo dukora twebwe ntabwo ducuruza gusa ntabwo tuvuga ngo niba ukeneye ikintu runaka turakikuzanira turakikuzanira ariko tukakwigisha n'uburyo igikoresha Turamu- tuvuge wenda u- ufite ugira imihango ariko ntabwo uzi eh, igikoresho wakoresha kizima cyangwa cyabugenewe kugira ngo ubashe ubashe kugira em, imihango yawe ibashe kugendeka neza tukubaza ese urava cyane uva buhoro ese uva iminsi ingahe ibyo byose twamara kubimenya tukavuga ati noneho byaba byiza ukoresheje i- igicuruzwa iki n'iki ngiki hari n'utubwira ati wenda ngewe mm, nkora imibonano mpuzabitsina kandi ko gakingirizo nkoresha ese hari akandi mwa- mwa- mwankonsera hari akandi mwambwira wenda keza gafite wenda gashya wenda gahumura neza cyangwa i- ibindi tukavuga ati wenda aka niko twibaza ko kakugirira umumaro cyangwa kagu- ka- byagenda neza uretse n'ibyo ngibyo tugenda mu bigo by'amashuri aba- a- a- ayisumbuye na- na- n'amayuniverisite tubigisha ubuzima bw'imyororokere aho tukwigisha ati wenda niba utangiye kubona impinduka ku mubiri wawe ushaka eh, uburyo wabyifatamo ushaka kuduhamagara kuno murongo tukakugira inama tukakwereka n'ibyo n'icyo wakoresha kugira ngo iyo mi- imibon- iyo mihango yawe igire isuku tuvuge wenda undi avuga ati hari uwibaza ati ese kugira ngo wenda ntatwita cyangwa ntafata inda itateganyijwe kandi sinshaka gukoresha agakingirizo kuko wenda uwo tuba turi kumwe mba mwizeye ese nakoresha iki nabwo turavuga ati wenda hari hari akanini kabugenewe kemewe na leta kemewe na- na- eh, na- na- n'amafarumasi n'abashinzwe iby'ubuzima ushobora kugakoresha nyuma y'imibonano ukakanywa ntube wasama mbese icyo navuga duf- dufite cy'agashya cyangwa cy'akamaro eh, karenze muri butike ni uko yego dutanga ibikoresho ariko tukanigisha n'abantu ego ego Murakoze.
ndakubaze tukiri kuri icyo nyine uwase francine kw'ibyo nari nzi yuko ari ibikorwa by'abaganga babyigiye byo kubwira abantu ibyo bakoresha n'ibyo batokoresha ubwo bubasha murabufise cyangwa murafise ubumenyi bw'ubuganga kugira muze murabwira abantu ibikenewe n'ibidakenewe
Eh, murakoze cyane nk'uko nabivuze mbere dukorana na minisante minisiteri y'ubuzima uretse n'ibyo ngibyo twagerageje uburyo twabizana mu nzego ziri eh, ziri hasi niba navuga zegereye abaturage ubwo navuga nk'amafarumasi nk'iyo umuntu wenda avuze ati nshaka kugura wenda eh, dufate urugero rwa rwa rw'akanini karinda gu- gusama mu gihe cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri turakakuzanira ariko mo imbere tukagushyiramo uburyo ugakoresha uretse n'ibyo ngibyo tukagushyiramo nimero y'umuganga ubanza guhamagara mbere y'uko ugakoresha ndetse na nyuma cyangwa waba ufite ikibazo cyose umuganga uhita ukwitaba atarinza kurindiriza umwanya muremure wenda nk'uko tubimenyere wenda mu mu bitaro biba biri rusange aho wenda ubanza gu- kurindira kuko haba hari ababa bagutanze ariko muri kasha ho iyo ukimara kubona pakeji yawe ubonamo nimero y'umuganga ukamuhamagara ukamubwira ati wenda nguza aka ni aka n'aka nshaka kugakoresha ibi n'ibi n'ibi mbwira ndabigenza gute akakugira inama
ego murakoze francine turafise uwundi munywanyi kuri telefone inosa mwiriwe
mwiriwe inosa muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ntikiye mpagaze mu gisagara cya bujumbura nagashikize ikibazo
ego none umu- none umuntu akenyeye impuzu udukingirizo nkaha ibijumbura bamutelefoni batumuzanira canke yorindira nk'iminsi bomuha nk'ivyango canke ni- nitwo badandaza gusa canke hariho n'ibindi badandaza kugira umuntu abimenye Eh, tuzoze turabashorera turabahamagara nk'udafise irya mirongo yo kuri interineti buduha n'imirongo y'ukuri watsapu kugira tuze turabahamagara natwe turonke ivyo vyandazwa vyabo ibi bitatugoye ico nico kibazo je nari mfise
ego uwase francine urumva yuko n'abanyabujumbura ba- bakeneye uwo munywanyi wamwishyura gute
Eh, urakoze cyane Ah, abarundi ni abaturanyi ndetse n'abavandimwe Ubwo niyo bije mu mu kuvuga ati wenda ujya gufasha ahera ku baturanyi birumvikana twibaza ko wenda nyuma yo ku- kugeza serivisi mu mu ntara z'igihugu zizashoboka mu rwanda dushobora no kureba uburyo twa- twabigeza kuri aba baturanyi bacu Eh, wenda mubwiye uburyo yabishaka aramutse ageze mu rwanda ni ugukanda akanyenyeri icyenda rimwe rimwe urwego akaba yabigura cyangwa akagenda kuri website yacu ariyo eh, wa eshatu akadomo kasha akadomo rwa eh, akaba wenda yabihaha aramutse ari i kigali cyangwa afite umuntu uzaza i bujumbura avuye i kigali akabimuzanira eh, bitari ibyo ngibyo kuri website cyangwa kuri facebook ku nkora- ku mbuga nkoranyambaga ashobora kuduhereza ibitekerezo eh, tukaba twakomeza kuganira igihe twazagera i bujumbura tukaba twamumenyesha ko twahageze
ego hanyuma turafise uwundi munywanyi kuri telefone leo mwiriwe
iyo neza mwiriwe leo muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
jenisa rero karugondi makamba mu kayogoroni cyane cyane twari ko twinjiriza ikiganiro hamwe n'iyo mutumire numva ko ari inkoramutima ariko akabazo gatoya nashaka kumubaza turumva neza yuko ngaho no mu burundi bi- bidakeneye bitarashikaho neza ahubwo twashaka tumubaze yuko bishoboka ko nawe yoshobora nk'uko ari iyo mu rwanda yuko ngaho ino ubu bufatanye n'ingaho mu burundi bigatinda kugira ngo ituba tuze turabanza guca iyo mu rwanda kugira bishoboke urakoze
ego ariko ikibazo asa n'uwari yacishuye yuko bakiri mu rwanda kumbuye bariko biyumvira ingene boshika mu burundi ariko francine eh, uwase eh, nimba ushobora kumwishyura ashobora kumwishyura reka ngire ko ndace ndakubaza n'akandi kabazo eh, muravye aho mwatanguriye gushika ubu ikintu mwokwirata canke mwokwishimira ni igiki canke tu- tu- tugeranije ku bijyanye n'amagara y'abakenyezi muvuga muti twaragize akarusho twarafashije igihugu mu guteza imbere amagara y'abakenyezi ni igiki
Eh, murakoze cyane Eh, nk'uko nabivuze i- icya mbere tugambirije ni ukugira ngo tu- tugezeho serivisi abagore abadamu n'abakobwa Eh, icya mbere ni ukugira ngo ubuzima bwabo busigasirwe kandi babone ibikoresho bitabagoye nka nk'amakampeyini twagiye tugira tubaza abantu ese mwabonye gute serivisi mwazishimiye Eh, hari hari ababyishimira agakino bakatubwira ati njye na- natunguwe n'imihango nari ndi mu biro ndi mu nama abo dukorana ni abagabo sinari kubibabwira ariko aho nababwiriye mukanzanira eh, ibyo ngomba gukoresha ku kazi mwangobotse kuko cya mbere umwanya wanjye sinawutakaje njya njya- njya guhindura wenda mu rugo tuvuge niba ari na kure Eh, abandi hari ab- abagiye batubwira ati nari nashoboye wenda nibaza ko natwite ariko naguze ka kanini ubu ngubu hashize ibyumweru bibiri hashize ibyumweru bitatu nagiye kwa muganga barambwira ko ntatwite uretse n'ibyo ngibyo hari hari nka- nk'abadamu cyangwa abagore cyangwa abakobwa baba bashaka gutwita ariko bavuga ati ese nzahora kwa muganga njya kubaza niba natwite dufite eh, ibipimo bikumenyesha niba utwite mu gihe kitarenze iminota itatu akatugura akamenya ngo wenda ndamenya ko natwite cyangwa amenye ko ntatwite ubundi noneho nanjye mbe nafata gahunda ziri imbere urumva icya mbere wenda navuga abagore bishimira ni uko ntabwo batakaza umwanya icya kabiri bizeye ubuziranenge bw'ibikoresho icya gatatu bibagezwaho byihuse ubwo ni ukuvuga ngo niba bafite ikibazo ako kanya gihita gikemurwa icya kane baraniga kuko ibikoresho hari na bamwe batari babizi ko bibaho ariko kuva ko bumvishe ko biriho bakanabigura bakanabigerageza guhera umunsi bahita bavuga ati ikibazo twahuraga nacyo ntabwo tuzongera guhura nacyo kuko ubu ngubu mba mvuga ati hari sitoke idashira nzajya njyamo guhahira igikoresho runaka hari n'abavuga ati wenda muri butike hari njyayo nkasanga byashize udukingirizo cyangwa se twashize nkabura ukuntu mbigenza wenda nkakorera aho ngaho ejo nkagira ibibazo nkarwara indwara nyinshi cyane namwe muzi harimo na sida ikomeye cyane ariko kubera mwebwe mwatumye uwo mwanya wose njya guta cyangwa no kugira risike zo gusanga sitoke yashize muri butike ntahura na byo ahubwo mukabingezaho turumva twishimiye cyane umurimo tumaze gukora mu baturage urakoze reka twakire niyo nkuru nawe niyo nkuru mwiriwe
mwiriwe neza niyo nkuru muhagaze he mwifuza gushyikiriza iki
eee mpagaze i bubanza mu gihugu cy'uburundi
yego
icyo nashaka kubaza uwo muntu w'ubyeyi nagomba ndamubaze yuko nimba mu iryo shyirahamwe ryabo ko ushobora kubaho hariho igisata gishobora gufasha ibindi bisata byaha mu burundi bakagerageza kubafasha bagakora nk'uko bakora ino kugira ngo natwe tworoherwe hama ikindi kintu nashaka kumubaza nagomba ndamubaze nimba bashobora kuba barashyizeho urubuga rwo kuri fesibuke cyangwa watsapu rwo kugira ngo badufashe tuze turabyisomera ahasigaye nagomba ndamushimire twari utwo tubazo tw'iwanjye egome madame uwase francine niyo nkuru mu mwishyure
urakoze cyane niyo nkuru icyo ni ikibazo cyiza cyane haramutse hagize wenda umuntu mu burundi uvuga ati ngende umva ari serivisi nziza nshaka ko twafatanya wenda kugira ngo niba wenda twateganyaga kuza nyuma y'umwaka cyangwa imyaka ibiri bitewe na gahunda ziba zihari wenda avuga ati ngewe nshaka gufatanya namwe tukabyihutisha nshaka kutuhamagara ku murongo wacu w'abakiriya ndawubasubiriramo ni icyenda rimwe rimwe rimwe icyenda rimwe eshatu akaduhamagara tukaba twamuha kontakiti ziri personere uretse ibyo ngibyo aratubajije se ni izihe mbuga nkoranyambaga yadusangaho kuri facebook wadusangayo ni kasha akadomo rwa ni kasha mu kinyarwanda kasha mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi akadomo rwa rw kuri twita wadusangayo ni kasha rwanda kasha mu kinyarwanda ifatanye na rwanda nyine kasha rwanda kuri twita kasha akadomo rwa kuri facebook ukaba wadusangayo ikibazo cyose ufite ukakitubaza tukagusubiza haba hari n'ibyo tuba twanditse ukabisoma ukamenya uburyo wakwirinda ukamenya uburyo wakora isuku y'imyanya y'ibanga yawe neza ukamenya n'ibindi birenze kuko duhora dushyiraho ibyo abakunzi bacu cyangwa abanyarwanda muri rusange n'abandi baba basoma bakamenya byinshi ku buzima
ego ikiganiro ni muri sanga umutumire ni uwase francine akora mu ishyirahamwe rikora urudandaza rw'ibikoresho bya nkenerwa ku bakenyezi n'abigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose cyane cyane byerekeye isuku mu bihimba byirondoka ishyirahamwe rikorera mu gihugu cy'u rwanda mu gisagara cya kigali francine ntarakira ubundi munywanyi ibi bikoresho ni ibintu usanga bikunda kugirwa ibanga cyane cyane kuri abo bakenyezi babikoresha ni ikihe mukora kugira muri ko murabibashikiriza mubishikirize mu ibanga kumbure n'abo baba bari kumwe mwavuze ko hari abo mubishikiriza ku mabiro ku buzi aho bari hose biboneke koko ko ari ibanga kuko mu mico y'abakenyezi n'ibikoresho batifuza yuko bibonwa n'abantu bose
urakoze cyane rero icyo ni ikibazo cyiza cyane urumva icya mbere kizana umuntu kugira ngo aduhahire ni uko avuga ati ndabigura mu ibanga nta wundi muntu uri bubimenye rero iyo uduhahiye dufite uburyo tupakinga cyangwa uburyo tubifungamo bwihariye tubifunga mu gakarito gakomeye cyane ku buryo wenda hatagira ikikangiza mu buryo bworoshye nyuma aho ako gakarito gafungurirwa tugashyiraho akawutokora gahuza impande ebyiri ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo ufungure ako gakarito ni uko iyo otokora iba ya- yavuyeho cyangwa mu isika mu ki- mu ki- mu cyongereza Eh, ubwo m- wenda cyangwa wenda isanzwe izwi cyane ni ukuvuga ngo nk'agapapiye kola em, kaba gafashe ku ku ku ku mpande zombi aho ufungurira ubwo iyo usanze kacitse umenya ko hari umuntu wafunguye uko biri kose ako ka- ako gakarito nta bundi buryo wafungura iyo karito udaciye ako ga otokora cyangwa ako ga sika cyangwa ako gapapiye kola iyo u- utanze kashi tumenya ko hari umuntu warebyemo wamenya icyo waguze kandi ufite uburenganzira bwose bwo kuduhamagara ku murongo wacu ukatubwira ati burya ibyo mwanzaniye nasanze byafunguwe sinjye hari umuntu waba wabibonye munzanire ibindi ibyo ngibyo aba ari uburenganzira bw'umukiriya kuko urumva icyo tumuha aba ari ibanga turongera tukamufungira ibindi wenda tukamugereza ahandi hantu hatandukanye n'aho twari twabizanye mbere Eh, kandi ako ka ka- ako ka sika cyangwa iyo papiye kola iba ya- iriho logo yacu iba yanditseho kasha bishatse kuvuga ngo hari igihe wenda umuntu ashobora ati oya umuntu yayikuraho ukarebamo ugasubizaho iyindi ntabwo ari papiye kola yo muri butike bagura iba iriho logo yacu ku buryo umenya ngo uramutse uyifunguye nta n'ahandi wayibona wenda ngo uyigure ube wayisubizaho urumva ko ari uburyo buba bwihariye eh, bwo kugira ngo dutange sekirite n'iryo banga umu- umuguzi wacu aba ashaka yego urakoze turafise ntihabose kuri telefone Ntiba- ntihabose mwiriwe
Mwiriwe neza ni amahoro ni amahoro
ego ndamukiriza umutumire arabumva
ego kumbure naguma mbaye nshimira abo bene wacu ba- ba- ba- ba- b'abanyarwanda
E- yego arakumva arakumva
naguma mbaye nshimira abo bene wacu b'abanyarwanda kuri uwo mugambi mwiza kumbure ba- bakwiyumviriye Mhm.
hama nkaca hama nkaca- nkaca mbaza umutumire tuti mbega kumbure uko dukoresha nta ngaruka mbi dushobora gutera ama nimba nta ngaruka mbi du- dushobora gutera bariko barakora iki kugira ngo bashobore gufasha aba aba aba- aba bantu cyangwa aba bene wacu ba- ba- ba- ba- b'abarundi kumbure
Ah, ntihabose ntihabose turamutakaje ku murongo wa telefone ariko ikibazo ciwe gisa n'icari catomotse Eh, ico bariko barakora kugira uwo mugambi bawushikane mu burundi kandi umutumire asa n'uwishuye ico kibazo eh, madame francine eh, tubaba- tubabajije mubo- iyo iyo kampani canke iryo shirahamwe ryanyu mufise abakozi bangana iki kugira mushobore gufasha igisagara cose ca kigali
murakoze cyane Eh, ku- kugira ngo kugira ngo tubashe kugeza serivisi zacu ku ku bakiriya cyangwa aba- a- abazikeneye muri kigali dukoresha timu y'abantu cumi na babiri eh, bari mu byiciro cyangwa muri departema cyangwa department eh, zitandukanye hari iya ict urumva ni departema nakwita ko iri ingenzi kuko niyo i- y'ikoranabuhanga eh, niyo i- ibona izo oda zije ni- niyo imenya ko wenda iyo kode iri gukora neza niyo imenya ko website iri gukora neza niba hari hari icyo hari igicuruzwa tugomba kongeraho niba bagomba kucyongeraho n'ibindi bijyanye n'ikoranabuhanga mbese kugira ngo mubone sisiteme iri gukora neza haba hari ekipe ya ict cyangwa ya engineering iba iri kubikoraho eh, byarangiza bikajya muri eh, ekipe cyangwa department y'abashinzwe abakiriya Eh, iyo umaze gukora oda turaguhamagara tukagushimira ko wabashije kugurira muri kasha tukakubaza aho uri eh, n'amasaha ushaka ko bikugereraho Eh, iyo ni departema yindi wumva ikenewe cyane kuko uburyo uko ufata umukiriya nibyo bituma ni nabyo biguha garanti y'uko azagaruka cyangwa atazagaruka Eh, iyo bivuye aho ngaho bijya muri department ya gatatu yitwa supply chain cyangwa ishinzwe gukora distribution cyangwa kugeza eh, ibyo wasabye ibyo ba- abakiriya basabye kugira ngo bagezweho iyi ngiyi ni departement imenya- i- ivuga ngo umuntu niba yabisabye ari eh, kimironko turabimugezaho kimironko neza niba yabisabye ari kacyiru turabimugezaho ari kacyiru bakamenya ngo abantu niba basabye ibintu ari ijana bavanga ama- ama- ama- amapakejes yabo ngo umwe niba yasabye iki ngiki asanga atari cyo bamushyiriyemo mbese ukurikirana ko umuntu umukiriya wacu yabonye icyo yaguze neza kandi igihe yaki- ya- yakisubije kukibona uretse n'ibyo dufite departement ishinzwe kwamamaza no kugeza ibi ibi- ibikorwa cyangwa serivisi ku baturage no kubibamenyesha kuko urumva uwabuze umuranga aheze kwa nyina niko bavuga mu kinyarwanda urumva tuba dufite ekipe ifite akamaro kanini cyane ko gukora communication yo kubwira abanyarwanda abadamu ko hari serivisi yabashyiriweho ndetse no kubashishikariza kuyitabira
ego hari icyo mukora mu bijyanye no kwamamaza ishyirahamwe ryanyu cyangwa bimwe twita amapiburisite
murakoze cyane kugeza ubu ngubu ibyo dukora ni ugukora ku mbuga nkoranyambaga kumenyesha abantu ko hari serivisi runaka zishyashya cyangwa zagenewe abadamu kuri facebook kuri twitter instagram n'ahandi ariko ntabwo twibagiwe ko hari n'abantu bataba badafite izo mbuga nkoranyambaga cyangwa batanazikoresha yewe ariko bakeneye izo serivisi niyo mpamvu dukorana hafi n'ibiganiro nk'iki ngiki mwadutumiyemo kandi tunabashimira cyane hari n'ibyo dukora hano mu rwanda yewe no ku mateleviziyo bakadutumira ibyo ari ugufatanya n'ibigo by'amashuri tugafatanya nabyo tukajya muri ibyo bigo by'amashuri tukavuga ati ntimuzajye mpure n'ibibazo ino ni serivisi yabashyiriweho muyikoreshe tukagenda dukoresha n'abandi bajene hari nk'ama ekipe y'abajene tuzura nayo tukayiforoma tukababwira icyo dukora none nabo bakagenda bajya mu ngo z'abantu mu mabiro n'ahandi hirya bababwira serivisi nshyashya zaje
ego turacafise abanywanyi bifuza kugira icyo bashikirije nsengiyumva mwiriwe
iwe neza nsengiyumva muri he mwifuza gushikiriza iki
jewe ndi igitega nifuza kugira icyo nterereye mu kiganiro cyanyu ego umwanya n'uwawe
Eh, ubwa mbere ndakengurukiye umutumire ku kiganiro cyiza numva muri ko muragirana kandi n'ukuntu bit- bateguye bakakora umugambi mwiza Mhm.
Eh, ikibazo rero ca mbere nashaka kumaza nashaka kumaza none ko yavuze, yavuze n'ubwo bakorera i kigali dufate ko eh, mu- ahandi bataradushikira ni igitigiri kangahe bashobora gushikanira umuntu kuko ndibaza nk'ubu yavuze ibintu by'utunini none umuntu yosaba kanini kamwe bakanduruka bakava aho bari bari gushika kuri karite ya hari bakamusanga aho bamusashiriye akantu kamwe ikibazo kigira kabiri Mhm.
ubu ndumva ko bitayeho ibintu by'abakenyezi kandi ni byiza cyane kuko umukenyezi niwe kenshi na kenshi akora ibikorwa remezo byo mu rugo iyo umukenyezi amerewe neza iterambere mu rugo rirakurikira ndetse n'iry'igihugu rirakurikira none ku- bizokwamira ari ku bakenyezi gusa nta kintu baba barateguye ku- kucerekeye abagabo naco
ego urahejeje
ikigira gatatu nagisaba mu bigo bamenyeshamakuru kubera hari ikiganiro cyavuze ku munsi wa gatatu carimwo muganga cari cerekeranye n'ibintu vy'irondoka rero narahamagaye biranka ko tubumvikana hamwe bikunze mwozosubira mukazogira ikindi gihe mukazomudutumirira hanyuma murakoze ndabakengurukiye ego tuzogerageza mugabo hari aho hari aho imirongo itumerana nabi ivyuma bikatukoroga ariko tuzogerageza uko dushoboye reka dusabe madame eh, uwase francine yishuriwe mu nywanyi
Eh, urakoze cyane ikibazo cya mbere cyabazaga ngo ese eh, umu- dushobora kuza tukakugezaho waguze akanini kamwe cyangwa waguze igikoresho cyo kugu- cyo gukoresha mu mu mu mu mihango tukakuzanira agapaki kamwe ibyo birashoboka cyane kuko tu- tuvuga ko niba umuntu aba- afite icyo aguze akiguze nk'umuntu umwe ntabwo aba akiguriye wenda umuryango wose niyo mpamvu bishoboka cyane yewe ni nabyo duhura buri munsi yuko umuntu abasha kugura akanini kamwe cyangwa umuntu akagura agakingirizo kamwe cyangwa akagura isabune y'inyanya y'ibanga akagura agacupa kamwe ntabwo ari ngombwa ngo ugure ibintu byinshi ahubwo iyo uguze ibintu byinshi cyane wenda tuvuge eh, nk'ibintu mirongo itanu tuvuge bi- nibyo bidutera ikibazo ko tuba tuti uyu muntu ntabwo ari ibyo agiye gukoresha wenda agiye kubigurisha cyangwa agiye kubitanga ahandi ntabwo ari uri bubikoreshe niyo mpamvu duhera ku mubare rimwe kugeza ku icumi piyesi imwe guhera kuri guhera kuri piyesi imwe kugeza kuri piyesi icumi tuzikuzanira iyo birenze aho ngaho biba bibaye ibindi bindi ngo twabyita kuranguza cyangwa tu- tubifata ko nawe ugiye wenda kubigurisha uretse ko no kubisaba bitashoboka ushobora gusaba guhera ku kintu kimwe kugeza ku bintu icumi ubwo ni ukuvuga ngo ukeneye agakingirizo kamwe ukeneye akanini kamwe rukumbi ukeneye kotegisi imwe icyo- icyo- ikintu cyose waba ukeneye ari piyesi imwe birashoboka cyane ko tuyikuzanira kandi nta kibazo biba biduteye Eh, ikindi yabajije ngo se ntacyo twaduteganyiriza abagabo eh, nk'uko nawe wabyivugiye iyo ufashije umugore uba ufashije igihugu uba ufashije sosiyete muri rusange twasanze ko ibibazo byinshi bi- bihur- bi- bigerwaho n'abagore cyane umugore hari ibyafite akazi kenshi mu rugo niwe urera abana niwe ugira iki nta na rimwe azamenya ngo hari isabune cyangwa hari umuti wo koga mu myanya y'ibanga ugurishwa hanze kuko aba ari bizi cyane mu rugo ariko nka gutyo tuba tuvuze ku iradiyo gutya bafite telefone ye ahita abisaba tukabimuzanira ahari atisha akazi ke adataye abana adataye urugo ariko n'ubuzima bwe bubungabunzwe umugore ashobora kuvuga ati umugabo yanze ko dukoresha agakingirizo ari kwitwaza ngo yakibagiwe niyo mpamvu iyi serivisi ihari kugira ngo wenda nawe agasaba avuga ati umugabo mwiza agakingirizo ngaka barakanzaniye bitashatse kuvuga ko n'umugabo adashobora kugasaba tukakamuzanira rero icyo tuteganyiriza abagabo ni ugufata abagore babo neza ndetse no gufata bashiki babo neza abagabo kugeza ubu ngubu nta bikoresho uretse agakingirizo byabo twaba dufite ku mbuga zacu ni agakingirizo konyine wenda hari icyo bashatse bavuga ati wenda hari igikoresho runaka ngira isoni zo kujya gusaba muri butiki cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi muzakinshyirireho icyo ngicyo nacyo twagishaka tukagishyiraho ariko kugeza ubu ngubu tuzi ko abagabo wenda bibatera isoni guhaha akenshi aba ari agakingirizo ni nako dufite ku mirongo yacu banabona aho biboroheye twavuga yuko nk'umugabo akeneye nk'agakingirizo ashobora kubitaho kubitura ko murambabarira mugaca mukamurungikira
umugabo ashatse agakingirizo aratubwira ashobora gukoresha bwa buryo nababwiye ajya kuri webusayiti yacu wa eshatu akadomo kasha akadomo rwa cyangwa agakanda akanyenyeri icyenda rimwe rimwe urwego akaba yabigura cyangwa akaduhamagara ku icyenda rimwe eshatu tukaba twabimuzanira ahari wenda icyo nakongeraho ni uko hari n'abagabo bagurira abagore babo si ukuvuga ngo umugabo ngo ibiriho ni iby'abagore umugabo ntacyo nzabura hari igihe umugabo avuga ati wenda umugore wanjye ndabona iyi mihanda imereye nabi yarembye kandi wenda ibyo akoresha byamushiranye akagira umutima wo kuvuga ati reka mbe nabimusabira babimuzanire ntawe uribumbone njya muri butike kujya gusaba ibikoresho by'abakobwa ariko nimbizana hano ndamfasha umugore wanjye neza kandi nanjye ntawe unsetse ngo nagiye kugura ibikoresho runaka muri butike hari igihe umuhungu aba avuga ati wenda nshobora kuba nateye umukobwa w'abandi inda ejo akanzanira umwana ejo nkamwihakana cyangwa bakanamfunga cyangwa iki kubera iki ntamugurira akanini kamurinda gusama kugira ngo murinde nanjye nirinde akaba avuga ati ngiye kasha narayumvishe bagurisha utunini nubwo atari njye ugiye kukanywa ariko nagaha umukobwa tumaze gukorana imibonano idakingiye ashobora kuvuga ati wenda umukobwa ashobora kuba namuteye inda ntabwo mbizi neza cyangwa yagiye kwa muganga bamubwiye ko atwite cyangwa ntabwo nanjye nizeye ko atwite wenda arimo arambeshya nawe ushaka kubyimenyera dufite agapimo kakubwira ati uratwite cyangwa ntutwite bitarenze mu minota mirongo itatu kandi ukaba wagakoresheje mu rugo ushaka kukagura ukagaha umukobwa akagakoresha ibisubizo nawe ukabyibonera ukamenya ko atwite cyangwa adatwite hatarenze haba amakimbirane mu muryango habe havamo wenda no kubabazanya umwe agakubita undi cyangwa akanamwica rimwe na rimwe nk'uko twagiye tubibona urakoze urakoze reka twakire kwizera nawe kwizera mwiriwe
mwiriwe neza kwizera muhagaze he mwifuza gushyikiriza iki
nk'uko bivuze ni kwizera eriyezo ndi i kigali mu rwanda mu karere ka rurindo ikibazo cya mbere na maza njyewe si umwe mu bakangurambaga b'urubyiruko hano ntuye ndetse nkaba icyo gikorwa numvishije rwose uwo mutumirwa muntu dutumire mwanakoze cyane mbashimiye kuko numvise ngewe icyo namukorera icyo ari ikintu wenda cya pubulisite cyangwa se kwamamaza nkaba namubaza uburyo njye nabigenza kugira ngo mbafashe kugira ngo urubyiruko rwere gukomeza kwangirika nyamaze bashobora bafite gahunda nk'iyo ngiyo nziza ishobora kugirira akamaro urubyiruko nicyo kintu nagira ngo mbanze mubaze ngewe
ego urakoze si we wenyine kumbure n'undi wese yaba akeneye gufasha icyo yokora n'iki madame uwase francine
urakoze cyane urakoze cyane kubw'uwo mutima n'ubushake bwo kudufasha kugira ngo urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange bagire ubuzima bwiza icyo wadufasha kugeza ubu ngubu ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga zacu ko twibaza ko interinete cyangwa imbuga nkoranyambaga hari aho zigera twe tutabasha kugera ari kuri facebook ari kuri twitter hari ibyo bita gusharinga donko gusangiza abantu amakuru ukaba washyiraho komantere zawe ukaba wabwira gushishikariza abantu kubaza ibibazo ukaba washishikariza abantu gushyiraho ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga wenda bakanakurikiranira hafi igihe cyose twaba twaje eh, muri muri ako gace ka rurindo bakaba batwiteguye ndetse bakaba bazi na serivisi dukora wenda ubaye uzi nabi n'abantu bari i kigali wababwira gahunda nshyashya zaje hari watsapu ushobora kujya ku kuri facebook yacu ugakuraho posita imwe cyangwa furaya cyangwa ifoto kuri facebook ukaba wayi- wayisangiza abagenzi bawe muri muri muri whatsapp ari mu magurupe no ku bandi bose mwaba mugirana contact mwakoze urakoze nawe turafise na ngenda kuri yo kuri telefone ngenda kuri yo mwiriwe
mwiriwe mwiriwe muhagaze he mwifuza kuwushikiriza iki
mu gisagara cya bujumbura niho turi murakoze mugire ko
nagira nibarize uwo mutumire
Mhm.
Yavu- yavuze yuko ari- ari ukushishagiriza abantu abadamu cyangwa abakobwa kuri icyo kuri iyo ntuze nka yiwe yo gufasha abakobwa kudandaza tujya tuntu twabo bas- ba- bakoresha mu bi- mu bihimba bimwe bimwe yego
nagenda amaze mbe ko hari igihe usanga hari abo bigora bakagenda kutugura binyegeje nta kuntu yo bakangurira nyene hamwe badashobora kugenda binyegeje n'amasoni isoni kuko ubunye benshi bamaze gujijuka cyane akabazo kanje karaba
madame uwase francine mumwishure
Eh, urakoze cyane abezi wenda wamfashe ukansubiramo ikibazo ntabwo nacyumvishe neza eh yabajije avuga ati ko tuzi abakenyezi canke abakobwa bafise amasoni nta kuntu wabakangurira kugira ntibaze baragira amasoni yo kuza baragura ivyo bikoresho
Eh, arakoze cyane nk'uko nabivuze icya mbere ntabwo dutanga ibikoresho gusa ahubwo twigisha n'abantu abantu turabakangurira kugira isoni ntabwo ari ikibazo cyane ariko twasanze burya za soni zitaba zitewe n'uko ibyo bagiye gukora ari bibi cyangwa ibyo bagiye gukora ari amahano cyangwa ibyo bagiye gukora ari- ari ibidashobotse ahubwo isoni baba bafite akenshi zishingiye ku bu- ku buryo barezwe n'uburyo bakuzwe bakuze ni- n'uburyo batojwe niyo mpamvu rero tudashaka gukuraho cya kintu cyo kuvuga ati burya ibyo mama yagutoje byo kuvuga ngo umukobwa agomba kwibumbarika cyangwa umukobwa ashobora ku agomba gucisha make hari ibyo atagomba gukora mu ruhame ntabwo dushaka kugira ngo wenda abantu tubavangire kuri iyo myemerere bafite ishingiye ahanini ku muco n'uburyo bareze ahubwo icyo tumubwira ni uko i- gukenera ibyo bikoresho ni ibintu bisanzwe rwose ni ibintu bisanzwe ahubwo icyo tumufashamo ni uburyo bwo kubimugezaho ariko wenda mbonereho n'umwanya wo kubwira abakobwa aho kugira ngo ushyire i- ubuzima bwawe mu bibazo ngo ni uko wagize isoni byaba byiza rwose eh, uramutse ushize izo soni muri ako kanya ukagenda ugafata ibyo bikoresho ukabikoresha Eh, uretse n'ibyo ngibyo wenda ndabwira wenda abantu kasha aho itaragera mu gihe wenda tutari twabageraho ndumva izo soni kabisa mwazigabanya mukazajya mujya gusaba ibi bikoresho kuko murengera ubuzima bwanyu n'ubw'abazabakomokaho n'ubw'igihugu muri rusange urakoze ikiganiro ni muri sanga reka tubanze tumire amate gatoya
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
murabandanya mukurikirana radiyo ijwi rya amerika i washington dc ikiganiro ni muri sanga ikiganiro kibanda ku bakenyezi buri minsi ya gatanu turi ko tuganira ku iterambere hamwe n'amagara y'abakenyezi umutumire ni uwase francine akora mu ishyirahamwe rikora urudandazwa rw'ibikoresho byankenerwa ku bakenyezi n'abigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose na cyane cyane byerekeye isuku mu bihimba vyirondoka turafise umunywanyi kuri telefone claude mwiriwe
mwiriwe muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
je ndi burundi mu kayanza yego Je na- nashaka gushikiriza yuko yana- umu- umu- umu- umukenyezi ni kirumara mu muryango mugabo kenshi bikavana iyo iyo bubakanye neza bubatse nabi naho usanga atakumvikana babana nabi nabi nyene ugasanga nyene ni- ni igihombo cane mu muryango haco ntaco bimaze mugo iyo babana mu muryango aba ari vyiza bumvikana iyo bahuza
ego ni ikibazo canke ni intererano
ni intererano ariko turiko tuganira ku ishyirahamwe kasha rikora urudandazwa rw'ibikoresho bi- bya nkenerwa ku bagore sinzi ko hari ikindi kibazo wari ufise umubaza
nashaka kugira ikibazo nashaka nce mbaza ukuntu umuntu yobironka ari nk'ino mu Burundi
ego nuko kumbure udufatiye ku murongo tusa n'abatanguye ibibazo nk'ibyo yari yabyishyuye ariko reka tumusabe abasubiriremwo nta kibazo francine mu- mufashe
Eh, urakoze cyane Eh, nk'uko nabivuze reka mbibasubiriremo Eh, ubu ngubu dukorera i kigali ni- ni- tumaze hafi n'umwaka ntabwo urarangira twari twatangira ubu urumva rero ntabwo turacyafite inzira ndende yo kugenda harimo n'iyo kuza i burundi birumvikana ubwo ngubwo nyuma yo gukora mu ntara zo mu rwanda twabamenyesha igihe tuba twageze i burundi eh, kugira ngo mube mwagezwaho iyi serivisi bitabujije ko muramutse mugeze i kigali mushobora kuzisaba kandi zikabagezwaho mu buryo bwiza kandi bwizewe bw'ibanga
ego urakoze madame uwase francine mugitangura mwavuze ukuntu abantu mumaze kuronka ingene bangana canke mu- mu- mwisunze uko mubabona babakurikirana mu mbuga ngurukana bumenyi muravye ingene mucuruza abantu mubona yuko mumaze gushikiriza ibidandazwa kuva mugitangura bageze ku gitigiri kingana iki
Eh, abantu abantu mu gihe gito tumaze gu- gu- tumaze dutangiye nuko tumaze kugeza serivisi zacu ku bantu barenga igihumbi bageze ku gihumbi banarengaho gatoya eh, mu gihe kitageze ku mwaka kandi ubwo ni ukuvuga ntabwo tubaze wenda nk'abantu bahaha buri kwezi cyangwa buri cyumweru ubwo turi kubara umuntu umwe umwe Eh, ubundi tubaze wenda abantu bageze kuri serivisi zacu tuvuge wenda bageze kuri kode ya telefone abageze kuri eh, internet kuri website yacu wenda ntibabashe kugura wenda bageragezaga eh, bose hamwe bageze ku bihumbi mirongo itandatu na bine urumva ko ni serivisi ikunzwe ni serivisi yitabirwa eh, tugiye dushyiramo imbaraga kandi tukazigeza ku bantu benshi twibaza ko eh, twaba turimo turatanga contribution cyangwa uruhare rwacu mu iterambere ry'igihugu ego murakoze kenshi na kenshi iyo abantu batanguje umugambi baba bafise intumbero baba bihaye gushika ko kumbure mu myaka ibiri cyangwa itatu itanu mwihaye intumbero y'uko mwokora iki kugira muronke abanywanyi cyangwa abaguzi benshi
Eh, i- iyi ntumbero dufite cyangwa vision dufite duhereye wenda mu rwanda ni uko dushaka ko buri mukobwa cyangwa buri mudamu cyangwa buri mugore wese uri mu gihugu nta na rimwe azahura n'ikibazo cyo kuvuga ati nashyize ubuzima bwanjye mu kaga kuko ibi bikoresho nabibuze cyangwa nashyize ubuzima bwanjye mu kaga kuko ibi bikoresho ntabashije kubibona hafi y'aho ntuye cyangwa ntanamenye ko bibaho yewe urumva icya mbere ni ukwigisha ndetse tukanabibagezaho rero igihe tuzaba tubonye ko abagore bose abadamu bose abakobwa bose muri rusange eh, eh, to yo kuvuga ngo bafashe risike runaka ku buzima bwabo zagabanyutse kubera ko bamwe bahawe serivisi na kasha bizadushimisha cyane Eh, uretse n'ibyo izi- indi ntumbero dufite ni iyo kwagura ibikorwa byacu tubigeza eh, hirya no hino mu gihugu mu ntara z'i- z'u rwanda ndetse no kubigeza mu bihugu by'abaturanyi mwakoze none ko hirya no hino mu ntara z'u rwanda nk'uko twabivuze tugitangura usanga uburyo bwo gutumatumanako amakuru cyane cyane ku bakenyezi badafise uburyo bibagora abo nabo mwifuza kubafasha gute
murakoze cyane Eh, nk'uko nabivuze dufite uburyo aho ushobora guhamagara tukabikugezaho eh, nta- nta umenya icyo wasabye tuvuge niba uri umudamu wo mu cyaro udafite cyangwa wo muri kigali yewe udafite eh, uburyo bwa telefone ushobora guhamagara u- bon, bwo kubisaba kuri telefone ukoresheje kode yawe ushobora gutira umuntu telefone umuturanyi umuyobozi wenda umukuru w'umudugudu ukavuga ati hari umuntu ushaka guhamagara wenda we nawe ntiyapfa Urakoze.
kuyigwa kuko aba azi ko wenda amayinite yari Urakoze.
bugende Urako- ariko dufite nimero y'ubuntu aho ushobora guhamagara tukabikuzanira urakoze turagushimiye cyane madame uwase francine turashimiye kandi n'abanywanyi bafashe akanya kugira abatelefone babaze n'ibibazo ikiganiro cyari muri isanga mwari kumwe na Aloyizi bigira imana kuri mikoro ibindi biganiro ku ijwi ry'amerika birabandanya